They want your bango on the low, but if you ready one move.
iyi ni radiyo ijwi rya amerika ivuga i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda muri kumwe na fide niyo ngabo ikaze kuri radiyo yanyu duhereye ku makuru yo mu karere k'ibiyaga binini umunyamideli turahirwa moses yashinze inzu y'imideli ya motions iri muzambika perezida w'u rwanda paul kagame yatawe mu mvuto n'urwego rw'igihugu rujejwe gutohoza ibyaha rib asumta kaboyi adufitiye ibindi kuri iyi nkuru umuvugizi w'urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha rib yatangarije ijwi ry'amerika ko bwana turahirwa moses akurikiranyweho icyaha cyo guhindura ibyanditswe mu rupapuro rw'inzira urwego rushinzwe abinjira n'abasohoka mu rwanda rwemeje ko rutigeze rutanga iriya pasiporo ikindi cyaha cyaje kwiyongeraho yaketsweho gukoresha ibiyobyabwenge umunyamategeko ukorera mu rwanda utashatse ko amazina yatangazwa yatangaje uko yamenye iyi nkuru hari ifoto yagaragaye y'iyo pasiporo ya kopi ya pasiporo hariho inyuguti ya fa bigaragara ko yahinduye igitsina yabaye umudamu aho kuba umugabo icyaha ntabwo ari uko yita umugore cyangwa umugabo icyaha ni uko yafashe urupapuro rwa yafashe pasiporo itangwa n'inzego n'ubundi n'urwego rwa leta rubifitiye ububasha akagaragaza ko hari ibyo yahinduyeho kandi atabifitiye ububasha iyo hari ikintu kiri buhindurwe kuri pasiporo icyo ari cyo cyose cyose gihindurwa n'urwego rubifitiye ububasha arirwo rwego rwatanze iyo pasiporo ribi ivuga ko yatangiye gukurikirana turahirwa nyuma y'uko ku mbuga nkoranyambaga hagaragaye inyandiko z'imyirondoro y'ivuguruzanya hari aho zimwe muri izo nyandiko za pasiporo ye zamugaragazaga ko ari umugore kandi ubundi azwi ko ari umugabo ijwi rya amerika ntiryabashije kwemeza bidasubirwaho inkomoko abanditse izo nyandiko cyangwa se ukuri kwazo gusa urwego rushinzwe abinjira n'abasohoka mu rwanda rusobanura ko rutatanze pasiporo yanditswe ko ari umugore rib ivuga ko ibyo yayikurikiranyeho turahirwa moses ntabwo bihuriye n'ibyagiye bimuvugwaho mu minsi ishize ku mbuga nkoranyambaga ibyaha akurikiranyweho gukoresha impapuro mpimbano gukoresha ibiyobyabwenge ntaho bihuriye n'amahitamo ye ntaho bihuriye hatagira ushaka kubihuza kuko ariya mashusho yagiye yigeze kugaragara hanze hakozwe iperereza iperereza riza kugaragaza ko nta kimenyetso kigaragaza ko ayo mashusho ari we wayishyiriye hanze kandi ibyo kurikiranywe ntaho bihuriye n'uko yiyumva n'amahitamo ye bamwe mu babanye na turahirwa baganiye n'ijwi rya amerika bagaragaje ko bababajwe cyane n'ifungwa ry'uyu munyamideli uyu ni umuhanzi mani marite ni umuhanzi w'umunyarwanda utuye mu mujyi wa kigali moses numva ngiye gufungwa ko ari ikintu kibabaje cyane kubera ko ibikorwa bye ni ibikorwa nyine bifitiye uruganda rwacu umumaro munini cyane n'u rwanda muri rusange numva rero nyine ko bibabaje cyane kuba afunze ku ruhande rwanjye moses ngewe nzi nk'umuhanzi sinsanzwe muziho nk'umuntu wakora ingwenda nk'inyandiko mpimbano ku buryo nanazibibonye mbonye iriya pasiporo kiriya kintu gisa nka pasiporo cyo kuri social media naketse hari ko hari ubuzima bwo kuri social media mbona abantu benshi bakora nyine ibintu kuri social media bidasanzwe mu buzima busanzwe mugenzi we kabano franco nawe twavuganye ari i kigali asanzwe akorana n'abanyamideli bo mu rwanda ndetse no mu mahanga yumvikanisha ko azi turahirwa kuva yatangira umwuga we ndamuzi akiri ushaka kuba umumodo ndamuzi agitangira kuba umudizayina muri make ndamuzi abyiruka kugeza aho abereye turahirwa igihugu cyose cyiza nk'abantu baba mu gihugu gifite umutekano icyo umuntu akoze icyo ari cyo cyose kitagendeye ku murongo w'igihugu aba agomba gukurikiranwa ihungabana rero ntiryabura kubera ko imyumvire y'abantu iba itandukanye ariko nibwira ko aho isi igeze buri wese ubu yafungutse iyo habaye ikibazo mu bantu mukorana ureba ikintu cyagiteye barakurikirana icyabimuteye barebe niba afite ihungabana barebe niba afite ikibazo icyo ari cyo cyose cyatuma akora ibito ibyo tutamenyereye umuvugizi wa rib atangaza ko icyaha cyo gukoresha inyandiko mpimbano turahirwa akurikiranyweho kiramutse kimuhamya ahanishwa ingingo ya magana mirongo irindwi na gatandatu y'itegeko riteganya ibyaha n'ibihano muri iyo ngingo handitsemo ko umuntu wese uhimba inyandiko cyangwa gukoresha inyandiko mpimbano cyangwa umuntu wese kubw'uburiganya wandika wandikisha ibintu bidahuye n'ukuri aba akoze icyaha iyo abihamijwe n'urukiko ahanishwa igifungo kitari munsi y'imyaka itanu ariko kitarenze imyaka irindwi ntihazabe amafaranga miliyoni eshatu ariko atarenze miliyoni zirindwi cyangwa kimwe gusa muri ibyo bihano asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali muri repubulika ya demokarasi ya kongo general jeff nyaga yari umuyobozi w'ingabo z'umuryango wa afurika y'ubuseruko ease yaratanze imihoho ibindi kuri iyi nkuru na jimmy shukurani bakomera bwa mbere akigera mu mujyi wa goma general jeff nyaga yarahiriye abaturage bawo ko nta na rimwe ingabo z'inyeshyamba z'ayo makumyabiri na gatatu zizigera ziwufata cyangwa ngo ziwusatire icyo gihe emu makumyabiri na gatatu yarwanaga n'ingabo za kongo FARDC mu misozi ya kanyamasoro na kibumba uduce turi mu birometero cumi na bine gusa mu majyaruguru y'umujyi wa goma mu ibaruwa ye yo kwegura yagiye habona uyu mujenerali ukomoka mu gihugu cya kenya yavuze ko impamvu nyamukuru ari ukuntu bamwe mu bayobozi ba repubulika ya demokarasi ya kongo bamushyiraho igitutu no kumukanga kubera ikibazo cy'umutekano mucyo ukomeje kugaragara mu burasirazuba bw'igihugu mu iyi baruwa kandi yumvikanishije ko nta na rimwe abayobozi ba kongo bigeze bagirira icyizere ingabo za eyase mu nama y'abakuru b'ibihugu ba EAC yabereye i Bujumbura mu Burundi kuri tariki enye z'ukwezi kwa kabiri gushize k'uyu mwaka Perezida Felix Tshisekedi wa Kongo yari yamenyesheje General Jeff Nyaga ko agomba gukora ibishoboka byose amahoro n'umutekano muri Kongo bikaboneka nk'uko misiyo bahawe bisobanura iyo nama y'i Bujumbura kandi yabaye mu gihe abaturage bo mu burasirazuba barimo bigaragambya mu miji ya Goma, Beni na Butembo bavuga ko ingabo za EAC ntacyo zibamariye General Jeff Nyaga ubwo yari mu kiganiro n'abanyamakuru mu mujyi wa Goma tariki makumyabiri n'ebyiri ukwezi kwa kane mu cyumweru gishize yemeje ko yiteguye kumena amaraso yaharanira ko amahoro arambye yagaruka mu ntara ya Kivu ya ruguru icyo gihe manda ya mbere y'amezi atandatu y'ingabo za EAC yari imaze kurangira kwegura gutunguranye kwa General Jeff Nyaga kwakiwe mu buryo butandukanye muri Kongo David Karambi Fati umuyobozi wa kominoti y'abatutsi mu ntara ya Kivu ya ruguru avuga ko kugeza ubu ntacyo abakongomani bashobora kwicuza ku kwegura kwa Jeff Nyaga kwegura kuriya muyobozi w'ingabo za East African General Major Nyaga ziriya ngabo turaziyambaza ariko nta n'icyo zitumarira urebye ukuntu abaturage b'amoko yose bahuze hano bakava irucuro bakava imasisi bakava nyiragongo bakaba bari bari mu maka depurase interne ziri hano muri ubu mujyi wa goma no mu nkengero zawo icyo twari dutegereje kuri izi force ni umwaka twazibonyeho kuko nta bisubizo twabonyeho naho kuri tomada kemuwiti umuyobozi wungirije wa sosiyete sivile ku rwego rw'igihugu muri kongo agira ati general jeff nyaga ni umugabo kandi uzi ibyo gukora yabonye ko ibyo yategetswe gukora bitarimo gushoboka ubwo rero ahisemo kwegura ku mirimo ye ibintu bitaraba bibi twese turazi ko manda ya mbere ya eyase rwose ntacyo yagezeho kandi eyase yaje muri kongo mu rwego rwo kugarura amahoro n'umutekano ubwo rero jeff nyaga we abonye bidashobotse ahisemo kwegura ibi ni nabyo abandi bose bagakwiye kugenderaho cyane cyane abayobozi b'umuryango wa afurika y'uburasirazuba kandi abaturage ubu ngubu icyo dukeneye icyangombwa ni ukubona ingabo za eyase zijya ku rugamba zikarwana ubu mu burasirazuba bwa kongo harabarirwa ingabo z'umuryango wa afurika y'iburasirazuba eyase zigera ku bihumbi bitatu zaturutse mu bihugu bya kenya sudani y'epfo uganda no mu burundi jimmy shukurani bakomera ijwi ry'amerika igoma muracyari kumwe na radiyo yanyu ijwi rya amerika tugeze kuri wa mwanya w'ikiganiro iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushyika ku wa gatanu kuva izay'indwi gushyika izay'indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
mu rwanda nyuma y'icyumweru abantu baguweho n'ibirombe by'amabuye y'agaciro mu murenge wa kinazi inzego z'ubutegetsi n'iz'umutekano mu karere ka huye ziravuga ko icyizere cyo kubabona ari bazima ari gike umunyamakuru w'ijwi ry'amerika eric bagira ubusa yagiyeyo
imashini zisanzwe zimenyerewe mu bikorwa byo gukora imihanda ubu ziri mu bikorwa byo gushakisha abantu baguye mu kirombe cyacukurwagamo amabuye y'agaciro ni mu murenge wa kinazi ihuye mu majyepfo y'u rwanda bwana Andre Kanama umuyobozi w'akarere ka Huye wungirije urushinzwe iterambere ry'ubukungu yatubwiye ko bamaze iminsi umunani bashakisha aba bantu gusa icyizere cyarayoyotse birakomeye kuvuga yuko umuntu yakwashoringa abantu icyizere nyuma y'icyumweru imbaraga nyinshi zagiye zikoreshwa ariko twajya kugera ku ntego nyamukuru tukagira ibyago tukabona ahantu haratengutse ngira ngo nawe mwabibonye yuko amamashini amaze gukora ahantu hanini cyane izi mashini uko ari enye ziriho zirakora akazi kugira ngo dushobore kugera ku mwobo nyirizina bigaragara yuko abantu binjiriyemo icyizere rero navuga yuko nyuma y'iminsi irindwi abantu bari mu butaka dusanze hari ugihumeka byaba ari ibitangaza ariko imana buriya igenda ikora ibitangaza turizera ko wenda ko bavuga ko hari harimo n'amazi ushobora gusanga wenda abantu batarabaye desiderate gusa turifuza yuko imana ikora ibikomeye tukabageraho byibuze tukagira abo dushobora kurokora bakiri bazima ukinjira mu cyanya cyacukurwagamo amabuye y'agaciro cyose kigoswe n'inzego z'umutekano kugeza ku mukuru wa polisi mu ntara y'amajyepfo hari ihema ryicaramo imiryango yabuze abayo bagera kuri batandatu madamu mariya nyirabagenzi hari abisengeye neza be babiri bari mu gisimu kiri gutabururwa dufitemo abana bacu bari ingirakamaro z'igihugu abanyeshuri abagabo bafite abagore barapfakaye abana amashuri barayaretse twakoresheje imbaraga zacu tubarihirira none birangiye tubahombye none rero agahinda karenda kuduturitsa umutima iminsi ishize ari irindwi twicaye hano ingorane ni ugupfusha ntubone n'umurambo ngo uwushyingure nta muturage usanzwe wemerewe kugera ahashakishwa abaguye mu butaka hari abapolisi bashinzwe kubakumira no kumenya ikibagenza ku mpande hari abaturage babuze ayo bacira n'ayo bamira mushimiyimana rebeka nawe afite umwana aimable mbonigaba wagwiriwe n'iki kirombe ahorana ifoto ye yafashwe mu buryo bwa gakondo uyu mubyeyi yataye icyizere asaba kubona ifoto y'umwana we mu buryo bw'ikoranabuhanga ngo azayishyire ku mva azamushyinguramo Mfite ifoto y'umwana wanjye urimo hano muri iki kirombe mwayimfotorera nk'abayobozi gute
akamfotorera ifoto nyine yenda nazamubona nkaba nayimushyiraho nyine akagaragara abantu bakamubona tuyu umwana twari tumuzi ni uwacu ushaka kubikora gutyo kubera icyumweru tumaze hano twaje hano ku wa kane none uyu munsi akaba iminsi icyumweru kirenzeho umunsi umwe gusa hanagira icyizere ko uwo mwana akiriho ubutegetsi bwahuye bwahakana ijwi ry'amerika ko buzi abacukuraga amabuye y'agaciro muri iki kirombe mu gihe cy'imyaka ine
ntabwo ubuyobozi bw'akarere ntabwo tuzi wahacukuraga hamaze igihe kingana iki bahacukura
amakuru tumaze kubona ni uko ari hagati y'imyaka itatu n'imyaka ine ariko ubwo nyamukuru ubwo niyo mpamvu navuze ko inzego z'iperereza ziri mu kazi kazo buriya tuzamenya neza nyirizina igihe byatangiriye tumenye ngo ni imyaka ingana abaturage nabo ntibamuzi ariko hari uko bamwumvaga mu buryo butandukanye twe nk'abaturage ntabwo twari tubazi ariko nanone nk'abantu babuze ababo tukibaza ngo niba ikirombe kimaze imyaka ine gicukurwa ese umudugudu umunyesibo n'ubundi buyobozi bubakurikiye ikintu cyagiye kumara imyaka ine kuki batakizi twumva ngo ni umuntu ukomeye gusa niko twumva twari twumva ngo ni umuntu ukomeye gusa nk'umusirikare nta kintu ubutegetsi bwahuye bugasaba uwahirahira kongera gucukura amabuye y'agaciro mu buryo bunyuranije n'amategeko ubundi abantu bacukura ku buryo bwemewe bisaba yuko haba hagiyeho ingamba zishobora gutuma umuntu atagira impanuka ukora rero ubwo bucukuzi mbere na mbere yitekereza kujya gushaka amafaranga ahubwo natekereze ubuzima bw'abantu atekereze ingaruka zishobora kuza nk'izi ngizi turiho duhura nazo ku buryo abicikaho atari ibyo amategeko arahari azajya amuhana kugeza ubu hari abahoze bategeka umurenge wa kinazi yaba gitifu w'akagari uw'umurenge uwari ushinzwe ubutaka mu murenge n'umukuru w'umudugudu bamaze gufungwa nk'uko akarere ka huye kabibwa ijwi ry'amerika gusa hari abatubwiye ko abafunzwe bagera mu munani inzego z'umutekano n'iza gisivire zirinze ko twatambagira ubuso bw'ahacukurwaga amabuye y'agaciro ikibazo gikomeye kuri rubanda rwibaza ni uko mu myaka ine mu rwanda ahantu hacukurwa amabuye y'agaciro hataramenyekana uwayacukuraga huye ikavuga ko bizatangazwa n'urwego rw'ubucukuzi mine na peteroli mu rwanda n'urwego rw'ubugenzacyaha umwe mu bacukura amabuye y'agaciro mu rwanda utashatse kumvikana yabwiye ijwi rya amerika mu ijwi rya ati urwo ni urucabana uwo ntiyayoberana ahubwo biterwa n'imbaraga afite yirinze kugira ikindi arenzaho natwe twirinda kumubaza kari murore ehe wagira ubusa ijwi rya amerika ihuye mu majyepfo y'u rwanda ishyirahamwe mpuzamahanga ryita ku burenganzira bwa kiremwamuntu human right watch rirasaba ubutabera bw'u Burundi ko urubanza rwa Alain Guillaume Bunyoni rwaburanishwa mu bwisanzure kuri wa kane yagombaga kugezwa imbere y'umucamanza bwa mbere ariko yabajijwe n'abashinzwe iperereza inkuru irambuye Eloge Wirikaneza ishyirahamwe mpuzamakungu riharanira agateka ka kiremwamuntu rifite icyicaro i New York muri Amerika human right watch rivuga ko risa amakenga gusenga ko urubanza rwahoze yamushikiranganji wa mbere w'uburundi rushobora kutaba umwidegemvyo w'abacamanza bigatuma arenganywa mu kiganiro cihariye clementine domontoye umushakashatsi w'iryo shirahamwe ku mugabane wa afurika yahaye ijwi rya amerika ibiro vy'i nairobi yateguye ikimutuma kugira izo mpungenge Les circonstances opaques de l'arrestation de- d'Alain Guillaume Bugnoni sont, sont assez caractéristiques de la manière dont les affaires politiques sont souvent traitées au Burundi. On a remarqué.
ifatwa ry'umugipfungu rya Guillaume bunyoni ni igicapo c'ukuntu imanza za politiki ziburanishwa mu burundi abategetsi bamaze iminsi myinshi batavuga hafungiwe kandi twaronse amakuru ko umugore wiwe n'abana babo bane bafungiwe mu rugo iminsi itanu ku bwacu ubutungane ntibukwiye kuba igikoresho ca politike canke ukunyunyurana hagati y'abanyamugambwe ba CNDD-FDD ingingo yo kumukurikirana mu butungane ibwirizwa kwisunga amatohoza yigenga kandi adahengamye criminelle complète et indépendante.
kugira ivyo bishoboke human rights watch ribona ko ubutungane bw'uburundi bubwirizwa kwemera indorerezi mvamakungu zigenga Pour euh, un procès équitable, euh, nous avons effectivement demandé la présence d'observateurs indépendants.
dusaba ko hajaho indorerezi zigenga kandi umushinga ntaye bunyoni akubahirizwa hisunzwe amategeko y'ubutungane na cane cane mu guhabwa umushingwamanza no kubonana n'umuryango wiwe ku vyerekeye indorerezi vyokorwa mu buryo bwinshi abategetsi bashobora gusaba abadiplomate kuhaba mu rubanza canke umwanditsi adasanzwe wa onu ku burundi w'agateka kazina muntu co kimwe n'abaserukira igisata c'agateka kazina muntu muri afurika sur les droits des hommes et des peuples.
jenerali bunyoni yarongoye ubushikiranganji bw'umutekano hagati y'ibihumbi bibiri n'indwi n'ibihumbi bibiri na cumi na rimwe n'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu n'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri muri ico kiringo ca kabiri urwego rw'ipolisi rwiketswe kuba rwarakoze amabi menshi ataragezwa imbere y'ubutungane clementine domontoye nta nkeka afise ku vyo igipolisi cagirizwa kandi vyotegerejwe kuja mu vyaha renga iyo bunyoni yagirizwa ko yakoze Human Rights Watch avait publié euh, plusieurs rapports en 2015, 2016 et les années qui ont suivi.
Human Rights Watch yasohoye amaraporo menshi mu bibiri na cumi na gatanu bibiri na cumi na gatandatu n'imyaka yakurikiye twatohoje ku byaha bikomeye bihohotera kiremwa muntu twariboneye ubwicanyi inyuruzwa ukuboreza igufa abantu ukubafatira ubusa ari benshi twarabonye abagize inzego z'umutekano bakubitisha abantu amabuye amatafari ubugi bw'inkoho canke ibyuma abenshi barurwaruka rwagizwa kuba mu mirwi rwanya leta de groupes armés, euh, groupes armés d'opposition.
nk'uko iryo shyirahamwe risabira generali bunyoni kuronswa ubutungane ni nako risaba ko abahuye n'amabi y'igipolisi batunganirizwa Pour le moment, euh, il n'est pas clair si les, euh, les, les charges amenées contre M. Bognoni vont prendre en compte euh, son, la période qu'il a passée en tant que ministre euh, de la Sécurité publique.
kugeza ubu ntibizwi n'ibyo bunyoni yagirizwa hazojamwo iby'igihe yari umushikiranganji w'umutekano muri human rights watch dusaba ko habaho amatohoza yuzuye ku mabi yakozwe igihe bunyoni yari mu mabanga kugira umuntu wese yoba yarakoze amabi ico gihe ashengezwe coba kibaye ikimenyetso ko abategetsi bashaka kurangiza ukudahana ku byaha vyabaye mu njyana z'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu n'imyaka yakurikiyeho pendant et suite euh, à la, la- la crise de 2015.
kurubuga rwa twitter kuri uyu wa gatatu imfura ya bunyoni ubu itari mu gihugu yanditse ivuga ko ifatwa rya se ataho ritandukaniye n'inyuruzwa kubera atamutahe wo kumuhagarika wigeze ushyirwa ahabona yanerekanye agashavu afise kubona umubyeyi wiwe wundi n'abavukanyi biwe bane bamaze iminsi bugaraniwe batemerewe kuva mu nzu mbega agatera soni kuri abo bose bari inyuma y'ibi bintu niko dahorene bunyoni yanditse mu ndimi z'igifaransa n'icongereza cy'Icyongereza kuri uyu wa gatatu kandi umutambukanyi wa bunyoni yarumvirijwe mu butungane akaba yaherekejwe n'umukuru w'umurwi sendehaje w'agati y'akazina muntu mu gihugu amasoko yacu mu butungane yari yavuze ko kuri uyu wa kane generali bunyoni nawe yaje kurengutswa imbere y'umushikirizamanza kizigenza wa repubulika kugera igihe twateguriye inkuru abamenyesha amakuru bagenzi bacu bari ku biro by'umushikirizamanza mukuru wa repubulika batubwiye ko batari bwamubone nyamara umurwi w'igihugu ujejwe hagati y'akazina muntu wari wabemereye ko abamuherekeza bari biteguye mu nyuma mu ijoro hafi isaha zibiri amasoko yacu mu gisagara cy'ubutunzi yatubwiye ko uwahoze yamushinganje wa mbere yumviririjwe mu biro by'iperereza n'umukobwa wiwe yasubiye ku rubuga rwa twitter avuga ko agatera soni kubona se yumvirizwa mu kinyegero mu igendereza bamwe mu bakurikiranye hagufi iyi dosiye bavuga ko bimwe mu byo ariko arabazwa birimo ukuba yaranse kuja ku kirimba cagenewe abashinganje ba mbere ugupangisha amazu yiwe ku bushinganje bw'umutekano yahoze arongoye hamwe n'ukugaya umukuru w'igihugu Agnes Manzicenge umuvugizi w'ibiro by'umushikirizamanza kizigenza wa Republika na Sena ntanyuzwa ku munsi wa mbere mu biganiro c'abavugizi b'inzego za leta yari yavuze ko arenga iyo bunyoni akurikiranwa ku byaha byo guhungabanya umutekano w'igihugu guhungabanya ubutunzi bw'igihugu no kurondera inyungu z'akazi zidaciye mu mategeko hisunzwe igitabo c'amategeko mpanabyaha c'u Burundi aramutse yagiriwe n'ibi byaha General Bunyoni yashobora gufungwa kugera ku myaka mirongo itatu Eroge Urikaneza Ijwi rya Amerika
mukomeje kumva radiyo y'ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda abahagarariye ibihugu byabo mu rwanda n'amashyirahamwe mpuzamahanga basuye inkambi ya mahama iri mu burasirazuba bw'u rwanda kugira ngo birebere uko abayirimo babayeho abavuye muri kongo barifuza ko ikibazo cy'umutekano wabo cyarangira bagataha inkuru ya desire hatungimana izo mpunzi z'abanyekongo baba mu ikambi ya mahama zaratakambiye umushikiranganji ajejwe ubutabazi abaserukira ibihugu vyabo mu rwanda n'amashyirahamwe mpuzamakungu bagendeye ikambi ya mahama kuri uno wa kane kugira birabire uko izo mpunzi zibayeho zabasabye kuzigarukirako kuko zifise ibibazo vyinshi bimwe muri ivyo nibijanye n'uburezi vyashikirijwe na mutijima william aserukira impunzi zamuka muri kongo icyambere dukeneye n'uburezi bufite ireme nk'uko mwabibonye hari abana dufite bahunze mu minsi ishize ariko batari babona uburyo bwo gusubira ku ishuri icya kabiri ni ubuvuzi ndatekereza ikindi kindi cya nyuma ari uburyo bwo kongera inkunga muri rusange kuri izo mpungenge umushikiranganji kayisire marie solange yabamenyesheje ko bohumura kuko ikibazo bakizi ni uko abana baje vuba ntabwo twashoboraga guhita tubashyira amashuri kuko ikibazo cya mbere ni uko muri DRC biga mu gifaransa bisaba yuko babategura kugira ngo bazatangirane n'abandi umwaka w'amashuri utangiye turakomeza tubikore abari nkamira baratangiye ariko n'abari hano bagomba gutangira bakiga ururimi buhoro ariko bakanentegra kugira ngo nibajya mu mashuri yabo bazabashe gukurikirana n'abandi hampande y'ibyo bibazo bijanye n'ukuntu izo mpunzi zibayeho mu buzima bwabo bwa misi yose zisaba kandi amakungu kuzivugira no kuzifasha kugira zishobore gutaha mu gihugu cyazo zikareka kuguma zitwa abanyarwanda kubera inyungu za bamwe bamwe icyo tubwira imiryango mpuzamahanga ko leta yose biziranyeho kutwaka uburenganzira bwo kuba abakongomani ni ikibazo n'abana babo bazabyara batazashobora gukemura kubera ni iwacu tutabisabye ni iwacu twabisanze kandi n'ubutaka bwacu babuze uburenganzira bubwiyanikaho ko bubu bwabo ubutaka ni ubwacu bwigarurwa n'abatari bene bwo rero ibyo bazakora byose ariko igihe kizagera isi yumva ikibazo cyacu dusubizwe ibyacu duhabwe imitungo yacu cyane cyane ubutaka nk'abarazimyazi n'abo twashyizeho bapfa buri munsi userukira igihugu cya suwede mu rwanda yaramenyesheje ko ingorane ziri muri kongo bazizi kandi ko bazikurikiranira hafi kugira ibibazo bihari bitorerwa umuti turajwe ishinga cyane n'ubugizi bwa nabi buri kubarabera muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo kandi ndi kumwe n'abagize umuryango w'ubumwe bwa buraya twapfunditse ko aya makuru tuyashikana mu biro byacu bikuru ejo haheze twapfunditse ko tubijana i buruseli kugira ngo abantu bahabwe amakuru neza ibi bitabandanya gutera intambwe bije imbere umushikiranganji kayisire arizera ko urwo rugendo rw'abaserukira ibihugu byabo mu rwanda ruzofasha ibitari bike amenyesha ko ari nabo basanzwe bakorana ku munsi ku munsi iyo abantu bumvise ibintu neza bakamenya ibibazo bihari bakora ku bisubizo ibyo bisubizo twifuza ni uko impunzi ziba mu gihugu zikomeza eh, gufatwa neza ukabaha ibyangombwa bikwiriye ikiremwamuntu ariko icya kabiri ni uko mu bi- mu bisubizo birambye habamo no gufasha guhunguka ababyifuza Eh, impunzi z'abanyekongo rero zimaze igihe kinini cyane zibyifuza ariko bitaragerwaho ubwo turizera yuko bari budufashe mu buvugizi kugira ngo nacyo kizagerweho igihugu cy'u rwanda kirimo amakamba atanu y'impunzi abarizwamwo abantu ibihumbi ijana na mirongo ibiri na bitandatu n'amajana na mirongo ibiri n'icyenda nk'uko ibiharuro biva mu bushikiranganji bujejwe ubutabazi buvyerekana ikambi ya mahama n'irimwo benshi bangana n'ibihumbi mirongo itanu n'umunani ijana na batatu harimwo abanyekongo barenga gato ibihumbi cumi n'icyenda abasigaye bakaba ari abarundi iyo kambi ya mahama yubatswe mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu yabayemwo ubwa mbere abarundi bari bahunze umutekano muke warangwa mu burundi inyuma y'abashatse gutembagaza ubutegetsi bw'umuhisi petero nkuru nziza yahoze arongoye uburundi ku igenekezo rya cumi na gatatu ukwezi kwa gatanu umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu kugeza ubu ubwo bushikiranganji mu byo bujejwe harimo impunzi bumenyesha ko abarundi ibihumbi mirongo itatu n'amajana atanu na mirongo irindwi na batatu bamaze guhunguka kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri umushikiranganji Kayisire Marie Solange akaba amenyesha ko bashimira leta y'u Burundi ukuntu ibandanya guhimiriza abahunze gutahuka Desire Atungimana Kigali Ijwi rya Amerika aha niho dusoreje aya makuru mu kiganiro iwanyu mu ntara mbashimiye kuba mwaduteze amatwi nk'uko mubikora buri munsi dukomeje gahunda yo gusigasira umuco karande n'ururimi gakondo dore umugani w'uyu munsi igitsure cy'utaguhatse ugira ngo niyo ndoro murangize icyumweru neza mwari kumwe na venuste nshimiyimana
ijya hirya ariko mata mwinyegera ariko abanyabugongera ntabwo njya mbizera muri abanyamitwe ngo jewe ndi uw'ibihugu yego rata uri umunyarusangicazi kuko nibo bagenda binyozora nk'inka zabo ariko abirasi muhumurwa mani shofe wenda unashaka uri iwacu rusange uradutwara neza kandi ndakwizeye niye kwetu ni bugo ndiyo bugu ni ukuvuga ko buri wese muri twebwe yagiye yibeshya ku wundi yapapapapapa yewe shoferi kombo taxi yaje taxi ikorera hafi y'umupaka ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafite byinshi bibatandukanye kombo taxi muyitegurirwa kandi mukayigezwaho na La Benevolente Aurora.
banywanyi mubandanya kumviriza radiyo ijwi rya amerika kuri uyu munsi wa gatandatu ubu tubasigaranye ikiganiro cy'umuziki radiyo ya amerika yabaye igisubizo cyacu radiyo ya amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu gukerera igihugu cy'u Burundi yabaye igisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu yaratanze ijambo abarundi turiruhutsa mu gushyikiriza icyo tubona turayaga tugahuzayo ku ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi rya amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu gukerera igihugu cy'u Burundi yabaye igisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu n'abakozi b'akarorero batanga amakuru ahumuriza baratanga ijambo kuri bose yo batavangura mu myaka imaze isamirana ibyiza gusa ibyo byarira